radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na oriyani tangisha ateramije ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi kaze mwese hirya y'ejo ku munsi wa mungu igenekerezo rya mirongo ibiri na rimwe uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ni umunsi watowe n'ishyirahamwe mpuzamakungu onu kwibuka ubutandukane bw'indimi ziri ku isi no kubungabunga indimi kama zivugwa n'abasangwabutaka kuri uwo munsi audre azuley umuyobozi w'ikigo cya onu kijejwe ubumenyi unesco yavuze ko ubutandukane bw'indimi ziri ku isi ari umugisha ku mateka ya kiremwamuntu umufasoni azulaye yavuze kandi ko icivugo cy'uyu mwaka ni ukubungabunga izo ndimi mu kuzishyira mu nyigisho zo mu mashuri no mu kuzikoresha mu kibano aho ariho hose ati ibyo bifise akamaro kanini cyane mu gihe ibice mirongo ine ku ijana by'abantu ku isi badafise uburyo bwo kuronka ubumenyi mu ndimi kama bavuga canke bumva ibyo bigatuma batakaza imico n'akaranga kabo azulaye yongeye ko yuko uno mwaka unesco izoshimika cyane cyane ku bumenyi bw'indimi zitandukanye mu mashuri mato mato kugira zizobere abana akamaro kanini mu buzima
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu kiganiro rero muri isanga cy'uyu munsi tugiye kuganira n'abarundi bamwe bamwe mu mahanga bigisha ururimi rw'ikirundi abana bakiri bato kugira ntibibagire canke ngo bate akaranga k'igihugu cabibarutse canke cibarutse abavyeyi babo ni umurundikazi yari ayoboye uyu mugwi w'abigisha ikirundi mbere y'uko ikiza ca korona caje kigasa n'igihagaritse ibikorwa vyabo aratubwira ico gikorwa uko kiba kimeze n'uburyo bagerageza kwigisha abana b'abarundi kugumya akaranga kabo madame aline ndabaramukije ndabaha ikaze mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi
ndabaramukije riyane rero dutangura ubanza ukatwibwira abatakuzi madamu aline niyo nzima mukiza ninde ku batakuzi
murakoze cyane jewe nitwa aline niyo nzima mukiza nk'uko mwabyumvise hanyuma nkaba ntuye muri leta zunze ubumwe za amerika muri leta ya vermont hanyuma nkaba nubatse mfise abana bane n'umugabo
none madame niyo nzima mukiza aho muri leta ya vermont murimwo mu buseruko bwa leta zunze ubumwe za amerika mumazeho igihe kingana gute hanyuma utubwire n'icyo gikorwa cyo kwigisha ikirundi cyoba cyatanguye gute aho muri leta ya vermont
muri leta ya vermont maze imyaka cumi n'umwe nashyutse ngaha nkiri nsangaho hariho abandi barundi bagenzanje bavuga ikirundi muri make nababwira yuko jewe navukiye i burundi reka dusubire inyuma nigaho pirimeri gatoya hanyuma nja muri tanzania nigaho pirimeri hanyuma nja muri segonderi nja muri sisiteme y'abatanzania aho nize amashuri yisumbuye n'amashuri ya kaminuza niko kuza ino muri amerika nkurikiye um, na- nsanze umugabo wanjye hanyuma um, nda- gusa- ndahasanga abarundi bene wacu ndaryoherwa cyane bivanye n'uko kenshi nari nabanye n'abatanzaniya ah, bavuga ururimi rw'igiswahili n'icyongereza ari indimi nari nizemo cyane Ah, kirundi nkaba na- ntacizemo cyane ariko bikanryohera cyane kubona asanzeho barundi bagenzanje aho nabaye hose narifuza cyane kubandanya mvuga ururimi rwanjye kavukire hamwe n'izindi ah, n'iyindi mico yacu harimo ibyo gutamba ah, kuririmba ntabwo ntabishobora ariko byararyohera cyane Eh, none ngaha mu ntara ya vermont nk'uko ubivuze wahasanze hariyo abarundi bangana bate murahura cyane mu mamanza ah, musanzwe mufise ukugenderanira cyane nk'abarundi baba muri iyo leta ya vermont
abarundi nahasanze ntabwo bari benshi cyane ah, ba- eh, yari nk'imiryango ishika cumi gusa y'abarundi ariko byari byoroshe kugira tubonane duhure tuyage hanyuma ukeneye ikintu akabaza mugenzi we tugafashanya twahurira ahantu henshi mu mu- ibintu byinshi twakora twakora cyangwa tubandanya dukora byaba ari byaba by'abarundi cyangwa iminsi mikuru yindi ihuza abanyamerika n'aba n'iz- ni- n'izindi mpunzi nk'iminsi mikuru y'impunzi ah, twarakunda guhura cyane tukavugana tukayaga Mm, ego hama none ico gikorwa co ku- kwigisha i- ururimi rw'ikirundi byakujemwo gute kuko turumva yuko ubimazemwo imyaka itari mike numva ko ushobora kuba wananabitanguye ugishika byatanguye gute kugira ngo wiyumvire gutangura kwigisha abana bato bato ururimi rw'ikirundi Ah, icyiyumviro caje nyuma yaho nakora ku mashuri y'abana nakora nk'umu- nk'uvu- nk'umuvugizi w'amashuri n'ababyeyi hanyuma kandi nka- ah, n'amafamiye y'abarundi n'aba- na- na- n'abavuga ururimi rw'igiswahili hanyuma kandi nkakora ah, nk'ivyo bita ah, mu rurimi rw'icongereza paradicator ni ukuvuga ah, gufasha abanyeshuri ku mashuri ubwo nafasha aba- abanye- ah, na- naruwungirije umwarimu ico ico gihe niho nabona yuko ah, hi- hi- ah, dukeneye ikintu runaka co guteza imbere abana bacu Ah, tuvanyemo ivyo gutamba indimi z'ikirundi narifuza cane yuko twokwigisha ururimi abana bacu hariho ingeso nyinshi wasanga abana b'abarundi bafise bivanye n'uko indimi usanga za- eh, zitandukanye hari aba- abana benshi baje bava mu makambi abandi baje bavuye mu- mu burundi direkitema baza ino ugasanga icyongereza ari gishasha ugasanga noneho um, eh, ururimi rurabagoye cyane ugasanga ururimi rw'icyongereza rurabagoye ururimi rw'ikirundi rurabagoye bakabona hamwe baja Mm, nico gituma catumye mvugana n'umu ah, yari umukoordinatrice w'i- w'iyo porogaramu nakoramo ah, ndamubaza yuko hari ukuntu twashobora gukora kugira dushobore guhura n'abanyeshuri tubandanye tubigisha ururimi rw'ikirundi kubera nabafasha amafamiye um, kubasobanurira mu rurimi rw'ikirundi um, hanyuma kandi nka- nka- nkaza gusigurira ah, abari abarimu canka ah, aba- indongo- abarongozi b'amashuri ah, mu cyongereza rero niho nabona yuko byonyorohera gukorana n'amafamiye y'abarundi batumva icyongereza cyangwa batashobora kuvuga icyongereza mu gihe twokwigisha ururimi rw'ikirundi abanyeshuri b'abarundi ku- nibagenda muhira bazoshobore kumvikana n'ababyeyi babo mm.
kandi ingeso zabo zishobore kugabanuka kubera hariho ingeso yo ku ah, nk'iyo kugayana yo kugaya umubyeyi bati jewe ndizi ic- nda- ndazi icyongereza ubu sinkeneye kuvuga ikirundi ibyo uvuga byose nta na kimwe numva I- hanyuma umubyeyi nawe ugasanga biramushavuje ugasanga avuga ati noneho twagira tuje kurerera ngaha ahubwo noneho baje kutu ni nko kudukontorora ntacyo twaje gukora ngaha ugasanga umwana yigenza uko yishakiye avuga ati mubyeyi se azobimenya gute byose ko biri mu cyongereza hanyuma ikindi nacyo iyindi ngeso ugasanga noneho umubyeyi bamuhamagaye agiye ku ishuri ngo amenye icyo uko umwana akora ugaca usanga umwana nyine ya ngeso avuga ati jyewe ababyeyi banje ntibazi icyongereza none uzondega hehe wasanga kubera atazi ururimi rw'icyongereza bwa mbere rwaramugora hanyuma n'ikirundi none hashaka kucibagira ntashaka kumva yuko yavuga ikirundi kandi kubera ashaka kuba nk'umunyamerika ariko agahura n'abanyamerika bakizi agaca abonaho ko ari nyuma agaca ingeso ziwe ashaka nko kwambara nk'impuza imanuye kugira aboneke yuko atari nkabo ahandi naho ugasanga nta na kimwe ariko arakora mu ishuri ni izangazo gusa zo gushaka kwibonekeza cyo nakoze ntabwo nagikoze njenyene imbere yo ngaho twari dufite ishyirahamwe ry'abarundi ryatanguye mu bihumbi bibiri n'umunani hanyuma rero porogaramu y'ikirundi ntiyarimo ariko maze kuvugana n'ababyeyi ukuntu twashobora gufasha bano bana bacu kugira bashobore kumenya mu ishuri hanyuma kandi bashobore kumvikana niho rero nabaha icyo cyiyumviro timubona gute tukoze kino twigishije amashuri y'ikirundi niho bavuga ati byogorana bo twumva gute ko turi muri iyi eta batumva benshi bavuga ngo ni iy'abazungu gusa ariho ni byo twaciye dukora kubera nakora ku mashuri nkavugana n'umukorodinatrise arongoye icyo gisata nakoramo acara dusabira umubonano n'abarongozi ni urongoye ikigo nyine cy'amashuri muri iyo ntuze muri ico muri ako gace ma turagiranira inama turamubwira ibyo twifuza gukora nk'abarundi twari kumwe n'abandi nyine baserukira baserukira kominote tubabwira yuko twashaka gutanguza ishuri ry'ikirundi turafise abarimu cyangwa abigisha bari abarimu mu burundi ariko kubera ururimi rw'icyongereza batashoboye kubandanya n'ubwarimu bwabo ati ubwo rero abo barimu bashobora kubandanya bitanga nshimye cyane baravuga ati twebwe icyo twabafasha twubaha aho mushobora kubigishiriza ariko ibindi byose muzokwimenya hanyuma rero dushobora dutangurira ngaho baduha ahantu dushobora dutangura kwandika nyine abanyeshuri b'abarundi kuva ku myaka twahereye ku bafite imyaka itanu kuduga gushika ku myaka cumi n'umunani
ni ukuvuga yuko iyo porogaramu mwabaye nk'abayitangura aho nyine kuri icyo kigo cy'ishure yaba ari porogaramu itandukanye n'ayo mashure mwebwe mwari mwitangure cyangwa yaciye yongerekanamwo mu migambi y'iryo shuri
oya yabayemo yabaye porogaramu yigenga y'ikirundi nyine bayise ngo ni porogaramu y'ikirundi urumva yarigenga ntabwo yari muri porogaramu zabo ariko twarifuza yuko yojamo mu maporogaramu yabo ariko kubera natwe ariho tutari tubimenyereye ntitwari bwamenyere ntabwo twashatse kubibasaba nyine kuvuga ati ni porogaramu y'ikirundi nyine abantu birabatangaza ati noneho abarundi ni nkehwa ariko bashoboye kwiyumvira ikintu nk'iki gute ariko cyatumye baduha n'aho hantu ku buntu twigisha ku wa gatandatu buri wa gatandatu kuva saa tatu saa tatu kugeza saa saba saa yindwi z'umutaga hanyuma nyine barabikunda baratumotiva baravuga ati twebwe vurema turabikunda nyine natwe turaryoherwa kandi mugabo twabikora nyine twitanga tuvuga ati turiko turafasha abana bacu niko kazoza kacu mbega nitwaba tutakiriho bizogenda gute dushaka nabo bashobore kumenya amamuko yabo bamenye abo abo baribo urazi ururimi utaye ururimi ubutaye akaranga cyane rwose mm. yego duhere ku rurimi bizoza biraza mu nyuma yego kandi kinini ntitwa- ntitwigisha ngo ngo tuje hajya ngo twigishe ngo nyene ntuze nka bijya byo mu burundi kubera usanga abana barusha ino Mhm.
kuva ku wa mbere baja ku mashuri rero twabanza kugiranira ikiyago Tu- twaraba- twabanza kugiranira ikiyago tukabasaba yuko abana bagerageze baje kuri iyo shuri vuga ikirundi Mm.
turaja ubu ubu- ukizi utakivuga ugerageze nta n'umwe azogutwenga nkabasaba rero kuguma bavuze ikirundi kandi barabikurikiza
bakunze baradijwe rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibonagana ni ku murongo wa fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo urwenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
yego ndumva ko ari igikorwa gihambaye cyane kuko nk'uko mwabivuze eh, abana bari bari mu kaga aho bamwe baba bariko baribagira ikirundi ariko kandi bakaba bataratangura kuvuga icyongereza neza hanyuma kandi mukaba mwari kumugerageza gukemura ikibazo cy'ingeso mbi bari batanguye kujamwo ni ukuvuga yuko iyo porogaramu y'ikirundi ntiyari porogaramu yo kwigisha ikirundi cyonyine yaba irimwo ibintu byinshi cyane ababyeyi mwavuze yuko mwatangiye gukorana nabo ukibasigurira iyo porogaramu uwo mugambi bawakira gute bavuga iki
bawakiranye igishika kinini cyane barawukunze aricyo cyatumye bashobora kwitanga kuri buri wa gatandatu bakazana abana uwufise imodoka yaragenda agatora abandi bana bo ku wundi muryango badafise imodoka akabazana kuri iyo porogaramu bari bazi yuko uru- hagiye guhinduka ibintu- ikintu mu mu- mu miryango ni ukuvuga ko hakundi wabatuma igikombe bakazana ikiyiko kubera batabyumva bigiye guhinduka noneho bazo- bazobwira bazo- bazoba bazi ikirundi Se- ubu ya ngeso yo kuvuga ngo jewe ndashobora gukora ibyo nshaka byose kandi ntimubwire umubyeyi kubera atumva ikirundi bigiye guhinduka hanyuma kandi tugiye no kuronka aba- abanyeshuri benshi bazodufasha bazodusomera makete mu- bazodusobanurira mu rurimi rw'ikirundi nicyo gituma ba- byatumye ababyeyi benshi babyitabira bakazana n'abana babo muri ico ki- muri ico gi- ah, mu- mu- mu- kuri uwo munsi wa gatandatu Ba-
yego twakinnye n'abanyeshuri barenga mirongo itatu na batanu tugereranije n'im- n'imiryango twari dufise y'abarundi abo bari benshi cyane cyane cyane mu ntara ntoya nk'iyo tuzi nk'ababa muri leta zunze ubumwe za amerika intara ya vermont si intara nini cyane Ah, bikumvikana ko eh, ikirasi cy'abana mirongo itatu na batanu aba ari abana batari bake na gato Ah, hama none rero abo bana baratanguye kuza muri ayo mashuri kandi eh, ni ukubitsa abariko baratwumva yuko tubivuga muri kahise kuko ni n'imbere y'ikiza ca korona cahagaritse ibyo mwariko murakora ariko mu- muriko murakora icyo gikorwa cyo kwigisha abana ikirundi bagatangura bakitabira ayo, eh, ayo ma- eh, izo nyigisho abana bo batangura babyakira bate babona ari ikintu eh, kigiye kubafasha barabikunda canke n'ikintu abavyeyi basa n'ababibahatira abana bavyakira gute abana babifashe nk'igitanga- nk'igitangaza kubera ntibiyumvira yuko hobaho ikintu nk'icyo ubwa mbere navuga yuko baragikunda cyane barabikunda kubera twarabigisha indirimbo naho bamwe bata- batakunda kuririmba nuko hariho ababyifuza cyane hanyuma kandi no kuza no kubonana n'abandi bana bagenzi babo bavuga ikirundi kubera eh, aha aha tubaye ntabwo twabana hafi na hafi kiretse habaye iminsi mikuru aho babonana ariko kenshi abana ntibabonana cyane rero bararyoherwa cyane kubona mugenzi wabo avuga ikirundi avuye ahandi hantu mu yindi mu yindi siri mu bindi karitsiye canke mu mu kindi kigwati Mm.
Eh, mu kindi kigwati cyangwa ikaritsiye aje bahuriye hahandi baka- bakamenyana bakavuga eho nawe uje kwiga urazi ikirundi babankuraja kuvuga ikirundi bakaryoherwa cyane bagakina na siritu yuko twa- twaba- twabasaba kuvuga ikirundi naho baba batakizi hanyuma kandi ntitwigisha nki- nka kurya ugenda mu ishuri ngo uhere kuri nyene nkijya nka kurya twiga twiga tubwiye mu ishuri ngo batangure kukwigisha inturengo rimwe kabiri canke abe oya twabanza kubaha umwanya tu- bakidagadura bakaryoherwa Mhm.
hanyuma tukaganira ni kuvuga ni ukuganira hanyuma tubaha impanuro um, nyuma yo ngaho rero niho twaza kwiga nka abc tubigisha imigani um, ibisokozo ibitito hamwe n'abazi kwandika ikirundi tukabigisha kwandika ikirundi uhereye kuri abc bijya nyine bisanzwe mugabo twari dufise ndetse n'ibitabo twari twatumijeho ibitabo mu burundi Mhm.
twari dufise ibijya by'indi ibyi- bo mu wa ga- urumva bari bo muri high school bo muri segondere ba- hariho abari bavuye aha- aha mu- muri afurika bazi ikirundi bazosoma no kwandika kwari gukweburirako twarabaha bagasoma indimburo hanyuma baga- bagahindura amajambo ibintu nk'ibyo hari n'abarimu abarimu twari dufise dutangura ah, reka abantu bakuru bakuru bari ba batanu bigisha ikirundi um, ha- hari uwitwa inosa sabimana michel impambazi uyo michel impambazi yari umwarimu ya- yigishije cyane mu, mu, bu- mu ntuze ya mu makambi hamwe ni- na- n'iyo yava ah, mu- mu burundi nyene yarigisha cane rero uwo yaca yigisha urumva twari twagu- twahasize abana mu magrupe yaca yigisha bo mu wa mbere gushika mu wa mu wa gatatu hanyuma uwundi nawe agaca yigisha kuva mu wa kane kugeza mu wa gatanu hama uwundi nawe agaca yigisha kuva mu wa gatandatu kugeza mu w'icumi na kabiri U- ubu unye ikiza ca korona kirahari ah, abana ntibiko bari- murabigisha ikirundi ariko mukibigisha ico kiringo mwatanguyemwo mwamaze imyaka ingana gute muriko murigisha abana bo mu- b'abarundi bo muri vermont ururimi rw'ikirundi
yo twatanguye kuva mu bihumbi bibiri na na cumi kugeza mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri urumva yuko ari umwanya muremure muri icyo gihe twariga ibintu byinshi navuze ubwa mbere yuko kwari nko kwiga kubamenya ukuntu bashobora ku- kubafasha muri uwo mwanya wose twarabonye ibintu byinshi byagiye bihinduka abana twarabunguruza nk'uwahereye mu wa mbere nka bajya abana benshi bavukiye ino um, bari kumwe n'umwarimu yigisha mu wa mbere michel hagaca habaho inosa noel mukiza hamwe na jewe urumva twaca tubwira twarabaha nk'ama- nk'amatesite tukaraba aho bageze kwandika no kuvuga hanyuma rero tu- tugasanga umwana yamaze kugira yamaze kumenya ibintu yamenye kwandika tugaca tumwimura akaja mu yindi shuri Mm, yego Yego. muri uwo mwanya wose byaratwigishije ibintu byinshi kandi twarize n'abana ko bimeze n'ivyo bakeneye Mm, kandi mwarabareze eh, bishobotse nuko ikiza kigabanutse mushobora no kubandanya ariko eh, mu bisanzwe umwana wo mu mahanga ah, aba ari muri sisiteme y'ururimi rutandukanye n'ikirundi aba ari muri sisiteme y'igifaransa canke y'icongereza gusa bisaba ikiringo kingana gute kugira ngo amenye kumva ururimi amenye kukwishura amenye kumva ico umubwiye muri make
novuga yuko ari uguhozako kubera ino nk'uko tubimenyereye nta kuvuga ngo hari ikiringo runaka gusa umwana yoba yatanguye muri uwo mwanya mu bihumbi bibiri na cumi aza muri iyi porogaramu gushika mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri uyu niwe twavuga ati yarashoboye kugira icyo akoze arashobora kuvuga no kwandika ikirundi ariko naho nyine bivana n'umwana yabyitayeho urabona ino yuko hanini twahurira hajya mu ntuza duhurira ku mashuri ariko agiye muhira byaca bisaba yuko umubyeyi ashiraho akiwe akabandanya avuga rwa rurimi rw'ikirundi rero twavuga ati mwa babyeyi mwe ntimutakaranga kanyu kugira muzodufashe dufashanye ni uko tuvuye ngaha batoshika muhira ngo muce mutangura kubabwira ibyongereza canke bavuge ngo ntibabyumve ahubwo nimubabwire mubakuraji babandanye bavuga rwa rurimi rw'ikirundi namwe muvuge n'ururimi rw'ikirundi muhira rero ati ukwamizaho nibyo bintu bikenewe n'ahandi abana bino nta kuvuga ngo hariho ikiringo runaka bazaba bamenye ururimi rw'ikirundi oya ahubwo no guhozaho hama uh, baratanga amafaranga iyo baje kwiga muri porogaramu yo kwigishwa ikirundi cyangwa biba ari ku buntu
oya nta mafaranga batanga kwari ku buntu twebwe nk'uko twakoze urumva twara abarundi turazi ibyaciye kuri ku barundi mu burundi rero twavuga ati umubyeyi kubwira tubibashiremo babitahure neza ni uko tubanza kwitanga bakabona ukuntu twitanze twebwe atari tutabarihisha amafaranga naho ibyagusa usanga urabizi nawe byagusa ariko twebwe ntabwo baduha amafaranga nk'uko nabikubwiye twebwe twarasabye badufashe ariko bavuze ati twe turashobora kubafasha aho mukorera gusa nta kindi kintu tubafasha uretse gusa rimwe rimwe hariho porogaramu yaje nk'iyo ntuzeya yo kuvuga ati umunye yo gufasha ababyeyi yo guhimiriza ururimi nibyo bavuga ati turakwiye kuza turagira kuza baraza kutugirira seminere amasemina yonyine amasemina niyo baza kutwigisha bagahimiriza abana yuko indimi zikenewe ururimi rwabo rukenewe kugira bazomenye kugira umwana avuga umwana avuga ururimi ururimi indimi nyinshi ubwenge bwiwe burasumba uko bukora burasumba umwana avuga ururimi rumwe rero baraza kuduhimiriza kutubwira ibintu nk'ibyo nayo iyo yari oporutinite twagira ati ni akaryo keza abana babyumve twebwe naho mutaduha na kimwe ariko turashaka abana ko batera imbere rero twakora twitanga nta mafaranga nta mwarimu aduhemba cyangwa umubyeyi nashatse kuvuga ababyeyi cyangwa ngo hariho ishyirahamwe ryaduhemba kandi hariho nk'abandi bantu usanga badakunda dufate nk'abazungu twebwe aho tuba nyine usanga badakunda amaporogaramu y'abantu urabona nk'aya yacu y'ikirundi kandi ugasanga ni nabo bo gufata mu mugongo ugaca usanga bariko baravuga kubera iki turiho bano bantu bariko bigisha indimi z'iwabo kandi natwe tuvuga ururimi rumwe barakwakuraja gusa mugabo amafaranga kuyaguha ntabwo batanga bivanye kandi na na population dufate population y'abarundi canke abanyeshuri twigisha ntibari benshi cane
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo cyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo cyenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mu mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zero naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
dusubira inyuma gato wavuze yuko eh, iki gikorwa ari kiri mu ntumbero yo gufasha abana kudatakaranga kandi ko kubigisha ururimi ko kubigisha eh, indero n'ibindi tuza kugaruka ko kuko turumva yuko ah, kwigisha ururimi si navyo vyonyene mukora ngaho muri Vermont hari ibintu vyerekeye akaranga mukora muza kutubwira mu kudatakaranga ibindi bintu umuvyeyi yokora uretse kuzana umwana we kumwigisha ikirundi n'ibihe umuvyeyi ashobora gukora umuvyeyi wo mu mahanga yokubwira ati kongera ko kuri uko kwigisha ikirundi nokora iki nok- nokora kiriya hari kumbure nk'ahantu bashobora kuronka ibitabo kugira ngo bagure babandanye basomera abana babo eh, ururimi rw'ikirundi n'ibindi bokora
Eh, ha- hariho ibintu byinshi umubyeyi yokora kugira ashobore ku- gufasha umwana wiwe ashobore kubandanya ari muri mu ngeso z'intuze ya- canke ntatakaranga hariho icya mbere kuvuga ururimi rw'ikirundi muhira ico kintu ni ikintu ca mbere kizotuma n'umwana avuga ati oh, none ko mvuga- ko ba mama bavuga ikirundi muhira kandi naho wowe uzi icongereza kubera iki je ntovuga ikirundi kubera iki ba nk'akarorero umwana wanje aravuga ikirundi muhira hanyuma kandi arazi icongereza hanyuma akaba a- abona nanje ndavuga icongereza kandi ndavuga ikirundi akaca abona avuga ati e kumbe urazi icongereza urazi n'ikirundi ntego kandi ndazi n'izindi ndimi nyinshi n'igiswahili n'ikinyarwanda n'igifaransa turakivuga aha muhira guzo zose murazivuga tego rero aca yishimiriza akavuga e nanje nshaka kumera nka mwebwe urumva ngo ingeso ihera haziko ikindi naco ni um, hariho ibitabo byinshi twari du- dufise byashobora gufasha umuvyeyi yashobora kuvuga ati jewe nda- n- muzomurungikana ico gitabo aze asomere muhira tuzofashanye gusoma muhira kubera hari ibitabo birimwo utuja- imigani utujajuro ugasanga tu- tubigishiriza ku ishuri ariko batashe bakavyibagira muri ico gihe umuvyeyi kubera i- e- asha- a- a- a- atahura i- igituma ariko akora uku ari- ariko avuga ikirundi muhira arashobora gusomera noneho wa mwana canke bakaganira baka- bakigishanya muri ivyo ba- bakababaza uko ba- bobafasha n'ivyo bize ku- kuri- ku- kw'ishuri ry'ikirundi hanyuma iyi- ikindi naco vyoca mu gutamba mu kuririmba indirimbo z'ikirundi no kuzitamba usanzwe intambo z'iwacu ntabwo zi- eh, turi- nta- turisa ntabwo zisa n'iz'igikongo ntabwo zisa n'iz'ikinyarwanda ego na- ntaho bitan- eh, ziratandukanye ariko n'iz'ahandi hantu ni kuvuga iyo uririmba no gutamba umwana uririmba iyo umwigishije ururirimbo ara- akarufata birasumba kuvuga muri ico gihe azovuga ati eh, mbega bino bintu ndiko ndaririmba ni biki hariho n'abana bakunda gutamba jewe rero nari eh, nasanzwe mfise n'intuzeya uretse yuko korona nyene virusi yabiciyemwo imbere ya korona nuko nari sanzwe mfise gurupe yo gutamba intambo z'ikirundi twahura n'abana nkabanza kubigisha kuririmba mu kirundi hanyuma rero tugaca dutamba kumva yuko umwana ari ngaho yavuga ati oh turirimba mu kirundi gusa byaca bimufasha cane kugira agende muhira agumane kajya karanga n'inyambaro inyambaro washobora kumubwira ati iyi mvutano mwananje i- canke ukabwira umunyeshuri iyi mvutano ni intuzeya n'akaranga k'abarundi nta wundi muntu azobona yambaye kiretse umunyarwanda kazi ati um, mu- tuyambara aha n'aha n'aha akabona uyambaye rero byose biravuga eh, mbega ko atambaye nk'umuntu uzeye nk'umuzungu ku kintu naco kirafasha naho hamwe hamwe ubuzi bwacu twambara nyene ugiye ku kazi wambara nyene nu- n'intuzeya nke- ah, turambara amapantaro turambara amabutura bivana n'aho uri ariko ukamenya yuko umwana wawe ategera ubudasa Eh, ikindi naco nyene i- i- iyindi nzira niyo yo kuganira mu buntuze mu bitito mu migani ah, kuganiriza umwana twabwira ababyeyi babaganiriza abana mu kirundi naho bimugora kumva ariko babivuge mu kirundi ko bigenda kose yari muto azogenda amenye azobyumva azokura akurikiza bya bindi wamubwiye kubera akaroro k'abana benshi batanguye bafite imyaka itanu ubu bakuze bibuka byo kuva mu bihumbi bibiri n'umunani dutangura birumvikana ko wanababigisha n'indirimbo abana barakunda kuririmba kandi bibuka cyane utuntu bi- baririmbye bakiri bato ndakugore ndagusabe kumbure hariyo n'abana bato bato bashobora kuba bariko baratwumviriza ba- ba- ba- bashobora kumva zimwe mu ndirimbo baririmbira ubigisha utubwire uturirimbire imwe muri izo ndirimbo wabigisha ubigisha hama kumbure utubwire eh, n'ico isigura ku bijyanye n'amateka canke imico kama y'igihugu cy'u Burundi
Eh, indirimbo twaririmba ni izisanzwe nk'izi nyine twumva ku mantuze ntabwo ari ah, indirimbo twaba turiko tura ngo nije ngo ndazikompoza cyangwa ndazitegura urumva twafata zino nyene zisanzwe twumva ku mateleviziyo canke ku ma youtube nyuma tukabigisha Ha- ariko hariho nk'indirimbo twaku- twakunda kwigisha abana nyine bari mu mashuri nka ya yindi petera kiri muto yabonye abandi bana bagiye mu mashuri arabaherekeza I- indirimbo nk'izo canke ifi ziri mu mazi ziroga ziroga ifi ziri mu mazi ziroga neza urabona hariho umwana ari ngaho atazi ifi ico isigura mu kiro hanyuma n'amazi nyene atazi n'amazi ni ukuvuga umaze kumubwira nk'uko kubera iki ndirimba ifi ifi ni iki agaca kubaza aho uriko ura- urigisha ukaca umwereka ukaraza ubu yuko bi- bi- vyoroshe kuja ku ntuzeya ku buhinga bwa none ukagira uka- u- ukamwereka kuri ntuzeya ugacapa canke ukugurura kuri ah, kuri kompyuta ukamwereka ifi y'icarico ihe u- a- ntazo- ntikizova mu mutwe Azo- bazo- eh, bava bava ku mashuri bagenda baririmba byanryohera cyane kubona abana bava ku ishuri bariko bararirimba indirimbo z'ikirundi naho baba batazumva ukavuga ivyo uriko uraririmba iki ifi ziri mu mazi
ziroga ziroga hariho n'iyindi ndirimbo abana twari ko turavuga ati hariho abana bakunda nk'intuze hariho iyindi ndirimbo twa- twari twihimbiye nka, um, ngo abana barakunda utunyoni hanyuma ngo umwana ak- akina n'utunyoni hanyuma bakaza ngo none utunyoni ni iki tiririmba wumve agaca aririmba ukumva guma aririmba umubajije utunyoni aho ngo itesi mpobedi ntabwo ba- nta nubwo batubona ariko baratuzi cyane ngo ifundi ifundi twebwe turayizi kubera twakuriye hariya tukabagerageza kuyisigura bakavuga ah ngo ni ako kanyoni gatoya mugabo turazi bagiye nk'ahandi hari izo fundi bazozimenya ariko rero twigisha abana ikirundi Mm. rero muri ko muraganira n'abo bana ah, kumbure hari ibintu byinshi biza byerekeye igihugu cy'u Burundi baca batangura gushaka kumenya nk'uko ubivuze Ah, ibibazo abo bana baba bafise ku gihugu cy'u Burundi biba ari nk'ibi ibibazo byinshi usanga bifuza kumenya ni ah, ni ukuvuga ati none hariho abakunza kutubaza hariho abana usanga nyine us- urabizi yuko u- u- ura- urahura n'umwana azi icongereza gusa turamubwira ati naho udashobora kukibaza mu kirundi urashobora kukivuga mu ki- mu congereza ariko ikindi gihe twashaka uzokivuge mu ki- mu kirundi rero nk'ibibazo byinshi usanga bavuga ni uko bavuga ati none mwebwe kubera iki mwitanga murumva mwebwe mwavukiye i burundi ego wewe ni giki catumye wi- wiyumvira kuza kutwigisha ibibazo nk'ibyo hanyuma kandi bakabaza mbega kubera iki barashaka abana benshi barashaka kumenya ati barifuza no kumenya ati mbega isitwari y'uburundi imeze gute uburundi buri hehe urabona uburundi buherereye hehe abana biga gute hariya i burundi haba harimo abana bangahe mu ishuri mbega i- i- mu- kahise k'uburundi ah, kenshi barabibaza rero nk'abana babaza isitwari y'i burundi eh, byagenze gute kugira uze ngaha ukavuga ati hariho uh, kubera hariho nk'abana bashobora gutorwa ku mashuri bakavuga ati urashobora kuza guperezanta ngaha ah? utubwire uko kubera iki waje ngaha muri amerika rero muri ico gihe hariho ushobora u- hariho nk'aho ushobora kumu- kugira ku- kuvu- kumwigisha ukamubwira ati mu gihe uzoba ushaka gukora presentation nk'iyo bisaba uba uyizi neza uba uzi uburundi buri hehe geography iri hehe ushaka kuvuga iki edikasiyo canke ntuze politike twebwe ntato- ntabwo tuja mu bintu vya politike turababwira ati twebwe ntabwo turiko turavuga ibintu vya politike gusa mu burundi harabaye ingwano nico gituma turi ngaha Mm. ego wavuze ikintu cerekeye ah, ak- ah, ingeso zabo mwagiye mura- murakosora biciye muri uko guhura nabo n'uko kugerageza kuganira nabo abavyeyi nabo nyine baragize ibibazo vyo kutamenya icongereza no kugira ingorane hagati yabo n'abana bo nabo nyene mwoba mwaragerageje kubigisha icongereza mwoba mwarabafashije nk'abarundi b'abavyeyi ah, kumbure bataramenya icongereza nabo nyene ngo bige ururimi rw'icongereza kugira bashobore kuganira n'abana babo vyoroshe
ego cane kubera ah, tumaze guta- tumaze gutanguza tu- ah, ico ki- u- ururimi rw'ikirundi kwigisha ururimi rw'ikirundi twaciye twiyumvirira n'abavyeyi kubera intumbero nya- na- yindi nyamukuru yacu kwari abavyeyi gufasha abana babo kugira bashobore noneho kumenya mu mashuri kandi bashobore ku- hariho n'abatazi gusoma no kwandika tukabigisha nabo bashobore gusoma no kwandika muri ico gihe tuca ah, tukorana n'aba na- ah, hariho aba- aba- abigisha icongereza nyene ah, ku bantu baba bagishika muri amerika baraza kwitanga nabo nyene ataco tubarishe ariko kubera urukundo usanga bavuga ati mwebwe runo- eh, kino ciyumviro mwakoze co gutanguza ikirundi ntawobuza kuza gufasha abavyeyi b'aba bana ubwo rero abavyeyi nabo hariho ishuri ry'iki- hariho ishuri ry'igifara- ry- eh, hariho ry'igifaransa n'icongereza hagaca haba abavyeyi bazi kwandika n'abatazi kwandika abavyeyi batazi kwandika tuka- bakabigisha abc nyene bimwe vyo kwandika vy'iwacu hanyuma bajya nabo babizi kandi bakabi- bakabandanya babigisha mu congereza um, n'abifuza kubandanya ururimi rw'igifaransa bakabandanya mu, mu gifaransa um, ariko twa- turafise amashuri ndiko mvuga twari dufise kubera ubu ntabwo uh, kubera intuze ya uh, corona ntabwo tubonana ngo twigishe ariko turizeye yuko bizosubira kugaruka tugasubira na porogaramu yacu rero icongereza twigi- twabigisha abavyeyi ah, amasaha abiri ni- n'imiburiburi ku- kuri ah, buri wa gatandatu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika Je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyo aho bita tura
njyewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
muriko mutega amatwi ikiganiro murisanga aho turiko turaganira ku kamaro k'indimi kavukire indimi kama z'abasangwabutaka ku munsi wa mungu w'indwi iheze wari umunsi mpuzamakungu wahariwe indimi z'abasangwabutaka umutumire wacu ni aline niyonzima mukiza umurundikazi aba muri leta ya vermont muri leta zunze ubumwe za amerika asanzwe yigisha ururimi rw'ikirundi abana baho ntibate imico n'akaranga k'igihugu cy'u burundi madame alice niyonzima mukiza aba bana mwarabigishije imyaka myinshi mugenda mubakurikirana baracari mu kibano hari abagenda basubira mu gihugu c'amavuko kuharaba ah, mubona ah, kubera uko kuntu mwagendanye nabo mugendana nabo mubigisha hari abahatsu- ah, hari abahavuye batangura kugendera igihugu c'u Burundi kubera vyo
ego hariho umwe amaze kujayo kandi yarahakunze cyane uwo munyeshuri yatanguranye na porogaramu kuva igitangura gushika ah, mu bihumbi bibiri na cumi ah, n'icenda ariho yaciye aja kuri ya- ya- niho ya- mu bisanzwe uko tubwira ariga hanyuma akaja kuri universite agaca agaruka kugira yi- yigishe abandi bana a- abaha akarorero uwo mu- uwo munyeshuri rero yagiye i burundi yari yatanguranye na porogaramu yacu ariga araja kuri universite ararangiza hanyuma aca araja i burundi agiye i burundi wewe yari azi no gutamba kubera yari muri gurupe yanje yo gutamba yari azi kuririmba mu kirundi yari azi kuvuga ikirundi neza byara- bya- byara- asha yarahakunze cyane aravuga yuko tiye yaganiriye n'abarundi ntabwo bamuhesha mu ijisho kubona yuko yaje ino ari umwana ata- aravuga icyongereza gusa ariko yavuga ati naraduze hariya ruguru ndashobora kuvugana n'abamama abatama mu rurimi rw'ikirundi kandi umuntu wese yavuga n- namwumva ibyo bavuga byose ya- nabyumva ati narose n'imihezagiro ivuye ku ba- kuri abo batamakazi n'abatama kubera bumva mvuga ikirundi kandi ntavukiyeyo no kuvukira mu burundi rero urumva yuko ari ibintu byo kwishimira cyane ni ibintu byo kwishimira cyane rwose ahubwo nyine mubona naho korona muri ibi bihugu by'amahanga isa n'iyahagaritse ibintu byinshi cyane mubona mushobora kuzobandanya umugambi mukaja ku mbuga ngurukanabumenyi kumbure mukigisha nk'uko ah, mbona ayandi mashuri ariko aratangura kwigisha ku mbuga ngurukanabumenyi kugira ngo iki gikorwa kibandanye eka n'ibiro bya oni bijejwe ubumenyi eh, bijejwe inyigisho biravuga yuko indimi kama zi- zifasha cane kugira ngo abantu bagumane akaranga bagumane ah, imico yabo mubona ari ikintu mugiye kuzobandanya mu minsi iri imbere ego cyane turabyifuza turabyifuza cyane kandi twa- twakwifuza n'ababyeyi bose batumva kugira bahimirize babone aka- yuko ah, kwigisha ikirundi ari ikintu cyiza cyane tuzofashanye mu- ndetse no kugira tukore bu- tubikorere kuri ubu buhinga ngurukabumenyi ni uko ababyeyi aribo babanza gutangura no ku no guhimiriza no ku no- no kubyigira no kubibwira aba- abana babo twebwe nk'abanye nk'aba- nk'abigisha turabyifuza cyane kandi turifuza kubibandanya ariko kandi twebwe twavuga ati naho haza umwe umwana umwe umunyeshuri umwe naho baba ari batanu baba babiri batatu abo bashobora guhindura ikintu bashobora gukora ikintu bakaba akarorero rero twebwe turifuza kubibandanya cyane dufashijwemo n'ababyeyi kuhimiriza abana babo Eh, kuri ico nyene ah, mwoba mufise aho abo bavyeyi bo baronka ko bifuza ku- ku- kuba ryakara kugira ngo kumbura abana babo mubafashe haba bari ngaha muri vermont canke mu zizi- mu zindi leta za amerika kumbure iburaya n'ahandi ah, mwobaha uburyo bobashikira muri iki gihe cya- ntabwo turatangura urumva na nimero ya telefone cyabure imeri twakoresha ubu um, ntabwo bikora neza ariko ndibaza bashikiriye nk'umuntu bashikiriye bakampamagara twashobora kubamenyesha yuko porogaramu yatanguye cyangwa itatanguye nabahe nimero zanje hanyuma bazohamagara bakazoshobora kurunga ku buhinga ngurukanabumenyi
izo nimero zanyu mwazitanga canke bashobora kuzobaronka mu minsi iri imbere musubiye kwamamaza amashuri atanguye
dusubiye kwamamaza amashuri atanguye nibaza yuko byaba ari byiza cyane gusumba ariko kandi ndashobora kuzitanga kubera ko bigenda kose ntituzohagarika akaranga k'uburodi ntituzohagarika kwigisha ururimi rw'ikirundi urazi ngo ubutaye ururimi abataye akaranga iyo ntidushaka gukora uko nk'uko nababwiye ati jewe naraciye ahantu henshi bavuga indimi nyinshi imico itandukanye ariko gushika uyu munsi ndacavuga ikirundi kandi ndagikunda aricyo aribyo bituma nshaka kubandanya ndabyigisha n'abandi kubwira nabo bamere nka jewe rero ni byiza cyane vurema nta kibazo nashobora no kubaha nimero za telefone yego zibahe inimero zanje za telefone ni umunani ubusa kabiri ku bari ino muri ibi bihugu byacu gatanu gatanu gatandatu kabiri kabiri kabiri kane umunani ubusa kabiri gatanu gatanu gatandatu kabiri kabiri kabiri kane ku bari nko mu bindi bihugu i burundi caburehe i burundi hoho sinzi yuko bayikeneye ariko utanguza n'agasaraba rimwe umunani ubusa kabiri gatanu gatanu kabiri kabiri kabiri kane uyu ni umupfasoni aline niyo nzima mukiza akaba aba muri leta ya vermont muri leta zunze ubumwe za amerika akaba yigisha ururimi rw'ikirundi cyane cyane ku bana bakiri bato mu nzira mu ntumbero yo gufasha abana b'abarundi baba mu mahanga kugumya akaranga kabo kugumya imico yabo mbere na mbere y'iki kiza cya korona bari bafise umugambi wigisha abana gutamba kuririmba n'ibindi byinshi murashobora kumujya akara murashobora kumutera akamo mwumve icyo yobafashisha mu bijyanye no kwigisha ururimi rw'ikirundi mufasoni aline niyo nzima mukiza ndabashimiye cyane ku kanya mwafashe kuko uganira n'ijwi rya amerika kuri iki ikibazo cyerekeye ururimi kama ururimi rw'abasangwabutaka duheruka guhimbaza ku munsi wa mungu umunsi mpuzamakungu w'ishyirahamwe une nanjye ndabashimiye riyane nashaka ashimire n'abo dufashanya kwigisha runo rurimi rw'ikirundi harimo harimo abagiye n'abandi bakigisha hariho innocence habimana michel mpambazi noel mukiza n'uwitwa pascal ndimugwanko abo bantu vurema barakoze barakora cyane kandi aho bari hose biyumve yuko zobandanya kino gikorwa
ikindi nacyo nagira nongereko ni uko ukwigisha ikirundi urwaruka rwacu n'abanyeshuri bacu na cyane cyane ngaha muri iki gihugu cya amerika byatumye abana benshi bashobora kwitaho ibyigwa byabo bakamenya mu mashuri yisumbuye hamwe no mu za kaminuza tukaba tubona kandi ko hariho abariko barateza imbere ababyeyi babo bamwe bamwe bariko bararonswa ubushimwe bw'uko babaye akarorero keza mu bandi bana bigana mu mashuri amwe hakaba kandi n'abarimu barose agashirukabute ko kwitanga bakaba baratewe iteka n'amaporogaramu amwe amwe nka za united ways zikabaha agashimwe k'ubushirukabute kuntu bakoze bitanga muri kominote bakaba akarorero ubwo ibyo byarashimishije cyane kubonwa n'abandi bantu bo muri kominote kandi tukaba tubona yuko noneho twabaye akarorero hakaba hariko haravuka n'ayandi maporogaramu yo kwigisha indimi zabo kavukire Ah, tuvuze uko ni nk'aba nepal abasomaliya nabo nyene bariko barabikora bigisha abana babo kandi ivyo bakaba babirabiye kuri twebwe
murakoze cyane rwose cyari ikiganiro muri isanga mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka umutumire wacu nk'uko mumwumvise kandi ni madame aline niyo nzima mukiza muri leta ya vermont turabashimiye mwese mwaduteze amatwi mubandanye mwumviriza radiyo ijwi rya amerika nk'uko bisanzwe ikiganiro ni muri isanga murakoze
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyize gusa ibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka twizere ko izorushiriza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika abarundi